iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku badukurikira kuri interineti turi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo ko mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
eee ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye edi rwema intara ya kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo iri mu zibasiwe cyane n'ikibazo cy'umutekano muke ahanini kubera imitwe y'inyeshyamba n'indi itwara gisirikare ibarizwa muri iyo ntara ku isonga hari umutwe wa m makumyabiri na gatatu urwanya ubutegetsi bwa kinshasa wari umaze igihe uhanganye n'ingabo za leta fardc ndetse wanigaruriye tumwe mu duce tugize iyo ntara izi ntambara zimaze guhitana abantu batari bake abandi babarirwa mu bihumbi bakuwe mu byabo zatumye kandi abaturage batuye uduce izi ntambara zikunze kuvugwamo bahagarika ibikorwa byari bisanzwe bibatunze birimo ubuhinzi n'ubworozi ibi kandi ni mu gihe muri iki gihugu harimo gutegurwa amatora rusange azaba mu kwezi kwa cumi na kabiri hari bamwe mu batuye kivu ya ruguru bemeza ko batazashobora kwitabira ayo matora kuko batabonye amahirwe yo kwiyandikisha kugira ngo bahabwe ikarita y'itora ejo bundi inzobere z'umuryango international crisis group zaburiye ko ubwicanyi buheruka gukorerwa abaturage b'abasivili igoma mu mpera z'ukwezi gushize ubwo bari mu myigaragambyo buzagira ingaruka ku migendekere y'amatora mu burasirazuba bwa kongo izi nzobere zivuga ko ubu bwicanyi bwanateje agatotsi hagati y'umutwe w'ingabo ziri mu butumwa bwa loni monusco na leta ya congo mu ijambo yarayagejeje ku nama rusange y'umuryango w'abibumbye iteraniye mu mujyi wa new york hano muri leta zunze ubumwe za amerika perezida felix chisekedi yasabye ko umugambi wo kuvana abasirikare ba oni ku butaka bwa congo wihutishwa izi ngabo zizwi nka monusco zimaze imyaka igera kuri makumyabiri n'itanu ku butaka bwa congo ibyo n'ibindi nibyo tugarukaho mu kiganiro muri isanga cya none abatumirwa bacu ni abasesenguzi mu bya politike batuye mu mujyi wa goma kuri telefoni reka duhere kuri bwana luke barikeka wiriwe neza
niroho bwana munyamakuru urakoze cyane kutubonera akanya kugira ngo tuganire
namwe murakoze cyane kuba mwadutumiye ndi kumwe kandi na bwana safari makuza wiriwe bwana makuza
mwiriwe munyamakuru amakuru mirwanye ni, ni, ni meza cyane nawe turagushimiye kuba watuboneye akanya kugira ngo uh, tuganire reka duhere kuri bwana barikeka nari maze kuvuga kuri bimwe mu bibazo uh, byugarije iyo ntara ya kivu ya ruguru ndetse n'akarere ka uh, k'uburasirazuba bwa kongo muri rusange uko ibintu bihagaze muri iki gihe mwebwe murabibona mute bwana barikeka
bwana munyamakuru murakoze cyane ukuntu ibintu bihagaze n'iyi minsi ni ibintu bimaze igihe kirekire birenga imyaka makumyabiri murabizi ko intambara turimo hano muri kivu y'amajyaruguru ndetse muri esite ya kongo ibyo njya nyibona nk'ukuntu ari intambara iterwa na bambatse igihugu iyo bita gere ekonomike intambara y'ubukungu iyo ntambara ikaba yaratangiye gusubije amaso inyuma ikaba yaratangijwe na ba bihugu bashatse kugira ngo barebe ukuntu umutungo wa kongo bajya bawusahura ubagirira akamaro kuko kongo irafite ubutunzi bwinshi buri natirere ubwo rero ukuntu zatangira intambara zitangira ziturutse mu gihugu cy'abaturanyi cy'u rwanda nkaba mbibona ko kandi nkurikiranye n'ukuntu nasoma ibitabo n'ibindi byose ngasanga ari ikibazo gikomeye cyane kuko cyaje gutangira mbere gato ya za mirongo ni umugambi wacuzwe mbere gato ya za mirongo icyenda uza gushyirwa mu bikorwa muri za mirongo icyenda na na kabiri na gatatu gutya kuko bambatse ibihugu bashatse ko perezida wari uriho mu rwanda n'icyo gihe juvenali habyarimana yatera perezida mubutu kuko mubutu bari bamaze kubona ko atagikorera kuri ku mugambi wabo uwo bateguye wo kugumya ku egisipuwata umutungo kamere wa kongo kuko habyarimana yari ari inshuti ya perezida mubutu babona ko habyarimana arababwira ngo ntashobora kugambanira igihango cye niyo mpamvu n'icyo gihe bagiye gufata museveni perezida wa uganda bamwinjiza muri icyo gitekerezo nawe aza kubabwira ngo ati kuko hari abanyarwanda bamwe bari baravuye mu rwanda barafashije museveni ku rugamba rwo gukuraho obote icyo gihe nawe abaha kondisiyo yo kuvuga ngo ati kugira mbafashe
ugerageza kunyarutsa kuko dufite umwanya mutoya ni ukugerageza mukaduha ibisubizo bigufi kuko umwanya ni mukeya nkubaza abo bampatse ibihugu ushaka kuvuga ni bande
ni ibihugu by'abazungu birimo za leta zunze ubumwe za amerika za france ibihugu bikungahaye bikeneye umutungo wa kongo kugira ngo bitere imbere
rero ukaba usanga ko icyo gitekerezo cyabo cyo guhirika ubutegetsi bwariho bwa perezida Mobutu ari byo byabaye imvano y'ibibazo biri mu gihugu nyuma y'imyaka hafi mirongo itatu ubu ngubu
kabisa iyo niyo mvano y'ibibazo niyo mbarutso niyo mbarutso reka dusabe makuza makuza wumvishije ibyo bwana barikeka avuga ko imvano y'ibibazo mu karere k'uburasirazuba bwa kongo ahanini ni ikibazo cyatewe na ba ibihugu ahanini bakurikiye imitungo kongo ifite wowe ku giti cyawe urabona uko kongo ihagaze muri iki gihe ibyo bwana barikeka avuga murumvikana urabyemera
urakoze cyane umunyamakuru njye ntabwo mbyemeranye na barikeka kuko guhera mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ubwo fdr zinjiraga mu gihugu cya kongo kongo yahise icura umwijima umutekano muke warabuze kugeza na magingo n'aya ngaya ubu ngenda guhereza urugero nk'umuntu uri mu karere ka masisi ahantu guhera icyo gihe hadafite umutekano kugeza amagingo aya ngaya ingengabitekerezo bavanye mu rwanda bakaza hano muri kongo niyo ikomeje kwararika igihugu uyu munsi wa none abantu barapfa uyu munsi wa none ibintu biranyagwa uyu munsi wa none inka ziratemwa ku manywa nyaruhanga izindi ziri kunyagwa ndaguhereza urugero rwa bugufi rutari kure ujya ugafata hano muri teritwari ya masisi ukagenda ugafata icyo kirere cyose cyambaye ubusa uyu munsi wa none abantu bavuye mu byabo bameneshejwe na fdr ifatanyije na nyatura ndetse na faridesi ntabwo ari ibanga urafata nk'ibintu ejo bundi biherutse kubera mu mujyi wa goma abo ni abantu barabaza rendo ni leta yabashyizeho ariko uyu munsi wa none wabonye ibintu byabaye uyu munsi wa none ugeze hano mushaki ugafata igice cyose cya mushaki ruvunda yose ugereza kagusa umanuke hirya ni ahantu habaga inka hari amashyo n'amashyo ariko uyu munsi wa none ni umucaca ubereye aho ni ahantu hahingwaga ibirayi ariko uyu munsi wa none nta byo kurya biri kuboneka urafata mu biturage hirya no hino ni ukubisa isuka hasi kugira ngo abisarure mbese ni hamana Mm, ura- ura- ura- turaza kubiganiraho ah, ku- ibyo bibazo nk'uko mugenda mubivuga ariko bwana barikeka yaba wowe yaba na makuza murasa nk'aho ikibazo murimo kucyegeka ah, ku mahanga cyangwa se imitwe iva mu bahanga uruhare rwa leta ni uruhe muri ibi bibazo ese irakora iki kugira ngo bibonerwe umuti
Eh, bwana munyamakuru eh, bakuza baje kumushimira kuko ari gukomoza kuri bimwe ariko umuti iyo umuntu ashaka kuvura ikibazo avu- amenya iyo cya- iyo cyaturutse n'iyo turi kuja kuko iyo uza iyo utazi urayoba Eh, nje naraza amakuza ahubwo nkamubaza ngo na- ntibibaze fdr yageze muri congo ite Eh, ariko nze nkabona ko eh, twagombye guzu- aba- abayobozi ba kongo na- na bariya ba mpatsirihugu na bariya batuye kongo eh, baturanye na kongo bagombye kuja hamwe bose baka ba- bagakorera hamwe bakumva ko batahoza intambara mu baturage batahoza intambara muri kongo naho kuvuga ngo ati ngo ikibazo ni fdr nge ntabwo nkunda kujya mu bintu bigiye kure by'amoko bi- hirya no hino ahubwo njya mu bintu by'ukuri ngakora analize analize iri politiki atari analize iri kugendera mu bintu bitari iby'ukuri Eh, nge ndabona ko eh, i- i- i- iyi fdr yo yonyine ntari- ntari wo mutwe uri muri kongo wenyine muri kongo hari imitwe myinshi harimo za fdr harimo za nyatura harimo za mayimayi harimo na zahe kuko ari kuvuga ko avuki ko ari umunyamasisi Eh, nanjye ndi umunyamasisi ndi umunyengungu mvuka ingungu narayize narayigishije narahayoboye barahanyoboreye aloro ntabwo uwari wo muti eh, wo kuvuga ngo fdr nicyo kibazo kiri muri kongo muri kongo hari imitwe myinshi muri kongo hari intambara nyinshi I- muri kongo ntabwo fdr irimo muri iyi turi Re- reka tugerageze gusha Ntabwo- eh, impamvu y'iki ki- kiganiro ni ukugerageza kurebera hamwe aho umuti wava uruhare rwa leta muri ibi bibazo ah, rungana iki irakora iki kugira ngo bive mu nzira bwana barikeka hanyuma n'amakuza aba- a- agira icyo abivuga hanyuma dufate n'abakunzi b'ijwi rya amerika
Eh, murakoze cyane bwana munyamakuru icya mbere cyabaho muri kongo ni ukubaka ubuyobozi bwubakiye kuri demokarasi demokarasi hamwe ubuyobozi bufite imbaraga bakubaka igisirikare gifite imbaraga bakubaka diplomasi ifite imbaraga ba- ntibitame ba mwana bakabaho ngaho bashikamye bazi ngo iki ni igihugu gifite imbaraga uwo mutungo urimo bakawubyaza umusaruro maze wa musaruro ukagera ku baturage bose wa musaruro ukagera ku ku- ku- ku bakozi bose ari abasirikare ari abapolisi ari abaturage bakorera leta n'abadakorera leta icyo nicyo uwo ni wo muti nze ndi kubona ko bashyize imbaraga mu buyobozi bwabo ubuyobozi bwa kongo byagira iyo bigeze abantu urakoze cyane bwana makuza ibyo ngibyo barikeka yifuza ko leta ishyira mu bikorwa n'iki cyabuze kugira ngo bikorwe
urakoze cyane munyamakuru ni ukuvuga ngo icyabuze ni ubushake buke leta ifite igize ubushake ikareba aho ikibazo kiri ndumva ibibazo byabonerwa umuti igisubizo urugero uyu munsi wa none teritwari ya masisi teritwari ya rucuru na nyiragongo nta makarita bafite ese nkabaza izo teritwari uko ari eshatu ntabwo zigize provinsi ya nord kivu ese izo teritwari eshatu ntabwo zigize igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo none se ko ejo bundi turi kwitega amatora amatora ko ari kugira ngo abantu batore abayobozi ba nyabo abayobozi bavugira igihugu abayobozi bahagarariye abaturage ese twebwe ntabwo dufite uburenganzira bwo kujya kuri ayo matora ikibazo gihari uyu munsi wa none ni leta itabihereza imbaraga ngo ibishyire mu ki mu ngiro habayeho kwicara ikabishyiramo imbaraga uyu munsi umutekano waboneka amahoro yaboneka ariko ikibazo ni uko leta ikomeza kugenda yirengagiza ikibazo gihari kandi ariyo irebwa n'icyo kibazo
hanyuma icyo kibazo cyo- cya- cy'amakarita no kudatangwa ku baturage bose ni umwa- ni umwihariko ah, w'utwo turere gusa cyangwa se ni ikibazo kiri no mu duce dutandukanye tw'igihugu
ahandi hose amakarita barabonye uretse izo teritware eshatu kandi noneho urareba ikibazo kibabaje uyu munsi wa none barikeka ni byiza ko arakoze cyane kuvuga ngo avuke i masisi ese uyu munsi kuva i masisi kugira ngo ugere mu mujyi wa goma hari amabariyeri angana ati urebe bazi neza ko batigeze batanga amakarita ariko urahagira ngo uzane ikarita wayibura bakagusaba amafaranga ese babandi basaba ayo mafaranga si abakozi ba leta ese ntabwo bazi ko batigeze batanga ayo makarita rero twikwirengagiza ikibazo ahubwo leta niyicare irebe ikibazo gihari ese kirazanwa n'iki kiraterwa n'iki kugira ngo harebwe ko habonegwa iki igisubizo
Ur- urakoze cyane bwana safari makuzane nababwiye ko radiyo ijwi ry'amerika ikurikiranwa n'abakunzi bayo hirya no hino ku isi ah, nabo twifuza guha umwanya kugira ngo babaze abatumirwa bacu reka duhere kuri ah, masudi wiriwe neza
yiriwe neza ijwi ry'amerika uri hehe
ni guma muri kongo ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Eh, ndi bugire ikibazo kiraza hanyuma ariko mfite igitekerezo yego Eh, muri abo batumirwa hari umutumirwa wagomeje kuvuga ko ikibazo ari fdr ntabwo ibyo bintu ari ukuri kuko ikibazo kongo ifite nk'uko leta yacu igenda ibivuga twebwe tubishyira kuri guverinoma y'u rwanda kubera tuzi neza yuko ikibwa amayensida zagiye zabaho hambere ababyeyi bacu batubwira ko kongo n'u rwanda bitigeze bigirana ibibazo haza ideologi ya fpr yumva ko yaje ihora iri hejuru ya- y'abandi bose ndibuguhereza urugero hino muri kongo bakunda kuvuga ngo no ngo abari guhiga ngo ni abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko ibyo ni ukubesha twebwe turakivuga turi muri kongo Eh, iyo hari ibyo dukeneye ku moko duturanye turabisabaga nimba hari abakeneye kubahunde tukabibona kubahoti tukabibona yemwe n'ikimenyimenyi foromaje nziza n'amata meza twayakuraga kuri bene wacu b'abatutsi rero fpr kuko ari abantu bakundaga guhora bizikiza ari abantu bakundaga guhora bashaka ibyo kwishyira hejuru kuko muri kongo twebwe twahisemo guverinoma iyo guverinoma yo twahisemo ari iya demokarasi iyo bagiye mu matora biba biturukanye n'ibikorwa byabo biri bakora abaturage banga kubatora bagashakisha gushakisha ubutegetsi ku nzira z'imbaraga kuko bazi ko bataje mu matora eh, ntibabone ntibabone abo kubatora kuko nta bantu babashyigikiye ikindi Ah, ge- gerageza ndakeka unya- ko unyarutsa kuva unya- Beni- unyarutsa unyarutsa kuva Beni Preze,
unya- unyarutsa uny- unyarutse benitreze aho nzira yari atsinzwe njyewe nkomokandi witwa imatisa hanze bita ikibayi inka za bene wacu zari zarageze hepfo bitaga imahanga nta kibazo bari bafite bene wacu ntabwo inka zari zifite ibibazo nibo banatangaga n'amata ariko sinzi biturukanye na ya mikorere ya ya efuperi arimo rwanda duhora tuba rwiteza ibibazo rufite izindi ajenda ziri kashe abo bane wacu bo bakomoka muri za masisi bo babaga batazi babinjizaga mu ntambara batazizi urwo rubosha bababwira ngo nyo bari kurengana nibaza gute bakurenganya imitungo zari bazirenganiye rero nkasanga ko icyo kintu eh, ari ikibazo cya kongo dufite ni ikibazo kiturukanaga na fpr y'u rwanda ikindi Ora- ora- nagira ngo mbaze uwo muntu uri kuvuga ngo ikibazo ni fdr fdr eh, namubaza ikibazo ko e kuva iminsi zabaye twari tuzi neza ko muri masisi na fdr yari ikibayo tuzi neza ko fdr iricyari isigariyemo twese turabizi aho yari iri iyo atangiye kuvuga ngo ni fdr iyi masisi bari kuza gushaka iki iriya bibazo bagiye batera muri kibe kivu bari kuza gushanga iyo fdr batere kuza batubesha twamaze kumenya ukuri ko ikibazo cya kongo ari u rwanda kandi nibo batushaka kutuvuga ibyo guteranya abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bagashaka kugira ngo burire muri iyo turisi ari nta kuri dufite urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe gusa ni uko u rwanda ntabwo ruhagarariwe muri iki kiganiro twibande ahanini ku bibazo byugarije ako gace ka kivu ya ruguru ni ibibazo bitandukanye birimo amashuri birimo ibyo bibazo bijyanye no kuba abaturage badafite amakarita y'amatora abaturage abanyeshuri batarasubira mu mashuri n'ibindi bwana barikeka wagerageje kuvuga bimwe mu bibazo bibugarije n'uruhare leta ikwiye kugira ngo ibyo bibazo bikemuke nabivuzeho mu kanya gatoya cyane mvuga ko mu ijambo yagejeje ku nama rusange y'umuryango w'abibumbye iteraniye mu mujyi wa new york muri leta zunze ubumwe za amerika perezida felix Tshisekedi yasabye ko umugambi wo gukura abasirikare ba oni ku butaka bwa kongo wihutishwa izo ngabo ahanini zizanwa muri kongo bimwe mu byo zagombaga gukemura ni ikibazo cy'umutekano muke muri ako gace waba wemeranya n'umukuru w'igihugu kuri iyo ngingo
bwana munyamakuru mu ruhande rumwe uremeranya n'umukuru w'igihugu ariko mu rundi abona ko byaba byihuse ndemeranya nawe kubera iki kuko monisco igihe yabereye ino ibibazo biba byarakemutse kuko ni abantu bafite umutungo bafite imodoka bafite imbunda bafite ibindi ni nacyo zimwe igihe yabereye ino muri congo byagombye kuba byarakemutse ariko nasubira inyuma nkongera nzibaza ngati ese ko abantu ba naciyoziri ba monisco kubera iki bari kubashyiraho igitutu n'iki gihe cy'amatora ese ko guturuka muri demiri sisi batuakompanyaga ubu ngubu ese nta yindi je politike yaba yihishe inyuma y'ibyo y'uko kubabwira kubota igitutu ngo ntibagende ibyo ngibyo nibyo ndeba muri iyo fazi ibiri donke nkareba iburyo nkareba n'ibumoso cyangwa imbere n'inyuma nkareba icyo bagambiriye cyangwa n'icyagaruka ibyo ngibyo ngo niko mbibona iyo je politike cyangwa se umukino wa politike ushaka kuvuga ni uwuhe
umukino wa politike ni ukuvuga ngo yenda baziba amatora baba bibye amatora nyuma noneho monisiko kuko itazaba iriho ari nasiyo ziri zikagenderamo imvururu zikaba kandi yagombye kubihosha cyangwa yagombye kuvuga ukuri
hanyuma bwana makuza nawe kuri iki kibazo ku byavuzwe na perezida felix Tshisekedi mu nama y'umuryango w'abibumbye avuga ko leta ya kongo ifite ubushobozi bwo kurinda umutekano n'ubusugire bw'igihugu kubera izo mpamvu itagikeneye umuryango w'abibumbye wowe wemeranya nawe
murakoze cyane bwana munyamakuru ngo ako mu nzu y'undi kaza imvura ihise ikibazo kireba twebwe abakongomani ikibazo ntikireba abanyamahanga kuko ni twebwe tuhababarira ni twebwe uyu munsi wa none turi guhangayika ni twebwe uyu munsi wa none turi kumeneshwa tukavanwa mu byacu ni twebwe uyu munsi wa none abana bacu batari kwiga ni twebwe uyu munsi wa none turi impunzi kandi tukaba impunzi mu gihugu cyacu ubwo rero kiriya kibazo ku bwacu ntituticara hasi ngo tukirangirize nk'abakongomani ndabona ko nta n'igisubizo cyenda kuzaboneka
ku bijyanye n'ibyo bwana barikeka avuga ko uyu mugambi wo kwirukana ingabo z'umuryango w'abibumbye ushobora kuba ufite ibindi biwihusha inyuma wowe ni kubibona
none se urabona ikibazo gihari ni iki ngiki ni ukuvuga ngo iyo monisiko kugira ngo yinjire muri congo ni uko yagiranye amasezerano n'igihugu cya congo uzi neza akavuyo kabereye mu mujyi wa goma hirya za beni bagenda babatwikira amamodoka n'impu n'ibikoresho byabo ibyo kuvuga ati ngo bafite imbunda bafite ibifaru bafite imodoka ibyo ntabwo ari byo birangiza ikibazo ikibazo ni ikibazo kigomba kwicagwa hasi ku meza ese nyabara yazana w'ikibazo cy'intambara kiraturuka he ese igisubizo cyacyo ni ikihe twebwe ubwacu abakongomani tukicara tukajya hasi tukareba tukishakira igisubizo tukishakira n'umutekano urambye nabyo guhamagara ngo ingabo za yase ngo santo sadek iraza nizo za monisco none se monisco ko imaze nk'imyaka igera muri makumyabiri ni iki cyakozwe uyu munsi se abantu bari gupfa none se izo ngabo nziza za yase ngo sadeke ni iki biratanga iki ikibazo ni kirareba twebwe abakongomani tukicara hasi tukakirangiza subiza uriya muvandimwe ubuze ati ngo ikibazo ngo kiraterwa n'u rwanda twivanga politike yacu n'igihugu cy'abaturanyi hari kongo hakabaho n'u rwanda ikibazo cya kongo kireba twebwe abakongomani sinibaza impamvu avuga ati ngo u rwanda u rwanda ikibazo cyose kiza ngo ni iki ni u rwanda ese ibintu biri kuberamo abantu bari gupfa za buniya abari gupfa hehe ni abanyarwanda bari kubica ubwo rero twijya twitiranya ikintu ngo tugendere ku marangamutima yacu tujye tuvuga ukuri nk'uko kuri
urakoze cyane bwana safari makuza kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika hari uwiyita tarampu wiriwe
mwiriwe neza radiyo ijwi ry'amerika izina ryawe nyaryo niriye ndabizi ko utari tarampu
tarampu y'iburere irwerere ni agatazira n'aya amazina yanjye nitwa nzabona impaye evariste ndi mu gisagara i kigali yego ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye mu kiganiro muri insanganyamatsiko mwazanye ntayibonye ni ukuvuga ngo repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni igihugu cy'igituranyi dukunda kandi twishimira muri iki gihe tugezemo abantu bakagombye kubana mu mahoro kubana mu mahoro ariko biba bibabaje kuba igihugu kitafata umwanya ngo gitekereze abaturage bacyo kibaha umutekano usesuye ahubwo kigafata ibibazo byose kikabigereka ku gihugu cy'igituranyi kandi abantu kubana mu mahoro buriya nicyo cya mbere noneho ku mwanzuro baherutse gufata perezida wa repubulika na demokarasi ya kongo ku mwanzuro aherutse gufataho kuvuga ngo birukane izi ngabo z'umuryango w'abibumbye ndabona ari amakosa akomeye cyane kubera
hashize imyaka makumyabiri izi ngabo ziriyo ariko urebye ukuntu ziriyo yego umutekano ugenda uhungabanywa n'imitwe y'iterabwoba kuko imaze kuba usanga kenshi imitwe y'iterabwoba iri mu irwanya ibihugu hirya no hino byo muri east africa ariyo yirunze ariyo yirunze ariko ziriya ngabo ntabwo twakwirengagiza ko zagize uruhare mu kugaruka mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo urakoze cyane nyarutsa nyarutsa murakoze ziriya ngabo iyo ziba zitariyo rwose ibintu biba byarazambye none ikindi habaho ubuyobozi buhamye ingabo zitinyuka zikica abaturage bayo biriya ntabwo bikigezweho ni ukuri aho batabasigasiye ngo basigasire amahoro
urakoze cyane murakoze reka kuri telefoni dufate na delphin byiringiro wiriwe neza
ndikumva ndikukumva uri hehe
uri igoma muri kivu y'amajyepfo ni ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
igitekerezo ku mutekano wo mu burasirazuba bwa kongo mbonaga ikibazo ni uko bakereka ku rwanda cyane cyane mu majwi bitari ngombwa ibyari kuba byiza igihugu cyakagombye gufata abasirikare bagacunga umutekano w'abaturage bacu niba hari umugwi uturutse hanze y'igihugu uje bakawurwanya ugaca ibirego uvuye aho kwirwa bavuga ngo u rwanda rwanda badashoboye ngo barwane n'abo bantu bahe umutekano abaturage nabyo aba atari byiza ngewe nakagombye kugira inama leta ishyira abasoda barwanire igihugu abaturutse hanze niyo barateye babasubiza iwabo igihe abaturage batekanye byaba ari igisubizo cyiza kwirirwa bayomba ngo barateye barateye badashoboye gukemura icyo kibazo cy'umutekano
urakoze cyane delphin by'ingiringiro mu mujyi wa goma bwana barikeka kuri ibyo bitekerezo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ahanini benshi baravuga ko byose biri mu maboko ya leta kugira ngo ibibazo by'umutekano muke bikemuke cyane cyane mu burasirazuba bwa kongo uremeranya nabo
bwana munyamakuru naje kubikomezaho kuko urebye ukuntu igihugu cya kongo ubuyobozi buba buriho bumeze wasanga ko hariho hatariho isaranganya ry'ubuyobozi bagendera ku byifuzo by'abayobozi gusa wareba ugasanga porobeme abakuru bo hejuru n'ubwo bagira abaporofeseri bize cyane bagombye kubaha inama bagombye kubagira inama batagendera ku byo b'abaporofeseri bize cyane bari kubahereza ahubwo bagendera ku byifuzo n'amarangamutima yabo ibyo nakubwiye ngo ati bakore igisirikare bakore na adiminisitirasiyo ikomeye ahasigaye ibindi byo byonyine bizaza byikora n'abo kudutera baturutse hanze bazatinya ibyo nibyo nabona ko ari wo muti w'ibibazo bagakora puware iri hasi ubuyobozi bwicaye neza ingabo zikomeye neza zitozwe neza ingabo nyinshi ibikoresho n'igipolisi kirinda abaturage atari icyo gukoza abaturage isoni ibyo ngibyo n'abayobozi bashyizweho na demokarasi kandi bakorera abaturage icyo nicyo ndi kubona cyaba kizima hanyuma bwana safari makuza ndibuka perezida Tshisekedi yiyamamaza yavuze ko mu bibazo biri ku isonga azahagurukira umunsi yabonye umwanya w'umukuru w'igihugu ni uguhagurukira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa kongo ndetse amaze kujya ku butegetsi yahise ashyiraho abategetsi ba gisirikare kugira ngo bashobore gukemura icyo kibazo mu ntara za kivu ya ruguru n'intara ya ituri ejo bundi igoma habaye imyigaragambyo yatumye abasirikare ba leta bica abasivili hafi mirongo ine na batatu icyo gihe imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse na sosiyete sivile benshi batunze agatoki ukuriye intara ya kivu ya ruguru icyo gihe ubu ngubu wamaze gusimburwa by'agateganyo kuba ubwo butegetsi bwarazanywe ndavuga ubwa gisirikare hari umusaruro bimaze gutanga kuri izo ntara ebyiri za ituri na kivu ya ruguru
murakoze cyane umunyamakuru kuko nibyo akijyaho yijeje abaturage umutekano ariko ibyo yasezeranye ntabwo ariko yabishyize mu bikorwa ndetse aho eta de siyeje yagiriyeho nta kintu na kimwe abashije kugenza ute gukemura mwese murakurikirana mufite abanyamakuru banyu bari zaguma ndetse no hirya za ituri uyu munsi wa none mu mujyi wa guma biri kuba dizineveri abantu bageze mu mazu ari umujyi uyobowe ufite abasirikare abajenerali n'abajenerali wagera muri masisi hoho ni agahumamunwa urumva ikibazo dufite ni ubuyobozi bubi n'ano masaha ndabivuga ni ubuyobozi bubi baraje aho kugira ngo bagende bubake igisirikare gikomeye bafasha abaturage bose babahereje imbunda ngo mugende mujye kurwanya umwanzi hajya umuturage utarabonye amahugurwa ya gisirikare hajya azabasha kurinda ubusugire bw'igihugu ikibazo gihari ni ubuyobozi bubi ikibazo gihari ni igisirikare kitubatswe ni igipolisi kitubatswe nk'uko mugenzi wanjye abivuze kuko urasanga ibintu biri kuba ni agahomamunwa ni ibintu biteye iseseme kuko kongo imaze kuba nk'urugo rutagira umugabo nibwo winjirwamo na buri uwo ari we wese rero ikintu nsaba leta ya kongo ya kinshasa ni aho kwicara hasi ibitagenda bikemugwe ariko ari twebwe abakongomani ku giti cyacu tubyikemuriye naho kugira ngo abanyamahanga nta kintu bazaza kudukemurira uretse kuza kudusahura no kuduteranya icyo ni cyo kibazo dufite gikomeye cyane nongere mbisubiremo ureba avuze ati ngo nta fdr iri muri congo arirengagiza ikintu azi kandi ahibera muri goma irahari masisi irahari rucura irahari hirya no hino none ya ngengabitekerezo bavanye mu gihugu cyabo niyo bakomeje kubiba mu baturage b'abanyagihugu hano muri congo ubwo rero ndasaba ubuyobozi nsaba n'abakongomani bagenzi banjye bareke twese duhurize hamwe dusenyere umugozi umwe kuko ikibazo ni twebwe kireba n'ingaruka z'intambara ni twe zigeraho abandi bigaramiye urakoze cyane urakoze bwana makuza kuri telefoni dufite tuza tuza wiriwe neza tuza uranyumva tuza ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni ariko bwana barikeka mugenzi wawe makuza ah, yari avuze ko ah, kongo ari nk'urugo rutagira umugabo ah, agasaba ko habaho gusenyera umugozi umwe Ah, ikibura ni iki ah, cyane cyane ko perezida Tshisekedi ashyiraho abo bategetsi bas- ba gisirikare mu ntara za Ituri na na Kivu ya ruguru Ah, umugambi we wari ukugerageza gutuza iyo mitwe ah, yitwaje intwaro ndetse no gushakira umutekano ako karere Ah, kuri wowe ibyo byagezweho kuba bya- bitaragerwaho ikibazo kiri he
bwana munyamakuru nakubwiye ko njye mbona ko igihe cyose ibyo uri gukora byose bidafite igihe wubatse inzu idafite fondasiyo ikomeye yanzu yarwa mu- mu bihe bigufi Eh, nje ahantu mbona eh, kugira ngo umutekano ugaruke si ukuzana etade siyeje muri za demiri tereze birukanye emu ventura ntabwo kabira yirukanye emu ventura igihe cya ba mamadu na ba bauma eh, ni guverineri basizeho w- w'agateganyo yari ari- yari ashinzwe iperereza Eh, eh, ba-
bwana barikeka telefoni yawe irimo iracika sinzi niba wari uhinduye icyicaro barikeka uranyumva
ibyo neza wahudukiyeho abaturage ntabwo donc abaturage ntabwo bari bari prepare donc ntabwo bari bateguye kugira ngo bafatanye eh, n'abasirikare kugira ngo bagere ku mutekano urambye urabona eh, buno abasirikare n'abaturage bari impari ibiri nta kumvikana kurimo hagati ntabwo baje bari abayobozi b'abaturage bakuyeho ntabwo babyishimiye kuko bari babasize muri shomaje n'abasirikare nabo baza bari gukandamiza ba baturage bari kuvuga ngo ubuyobozi ni ubwacu ubwo rero buri muntu akora ibye barirara bose na niyo mpamvu n'ubu buyobozi nge ndi kubona bagombye gusubira hasi bagakora refondasiyo bakavuga ngo abasirikare n'abaturage nimufatanye kuyobora aka kare- ku- kuyobora aka karere kugira ngo mugire icyo mwageraho urakoze cyane ah, bwana barikeka kuri telefoni dufite ndayishimiye wiriwe neza
biriho neza uri hehe
ni muri saka muri gambiya ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ikibazo cyanjye nawe ikiganiro ndagifatiye hagati ariko nari nabi- nabibonye ibyo wari wanditse bijya amerika yego
Eh, bavuga ku migano iri aho muri repubulika iharanira intwaro rusange Mm.
Eh, nagomba kubaza ese burya intambara iri muri kongo byo gushika ubu sindabona abayigwana bari bo sinzi ko ari abanyekongo sinzi aho baravuga ngo na- harimo n'aba emezensi yo mu rwanda harimo yeke n'aba bindi babasha baba bayirimwo ese bimeze gute abo bose bagwana bagwanya bagwanya leta ya kongo canke ese bimeze gute canke haba bafite n'inyungu zabo bariko bararondera aho muri kongo nyene nicyo nicyo kibazo mfise nanjye ntaratahura sinzi ko umutumire mwamutumiye ko arico yohimbariza urakoze cyane ubwo komeza ukurikirane baraza kugerageza bagusubize icyo kibazo reka dufate na tugume muri zambia jean mugisha wiriwe mugisha wiriwe
mwiriwe mwiriwe neza nawe nawe uri mu gihugu cya zambia ndibaza
yego niho mpereye ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
cyasa n'igitekerezo nibaza ko abanyekongo intambara barwana bariko bararabye umutekano mu kwereye mu karere ka k'ubuseruko ka kongo ni abenegihugu n'abantu bamwe basanzwe bashamiranye rero ibijyanye n'uko hogira ntabwo igihugu coja hamwe bagasaba ko umutekano butunganya kuko ni abenegihugu bivuga ngo bamwe- ngo ngo nabaye mu benitiri wacu hari n'abandi n'ingwano yo hagati mu gihugu rero je igitekerezo cy'iwanjye mbona ari uko igihugu abanyagihugu boja hamwe bagafata ingingo ya mbere kuko umutekano ni uw'iwabo kandi n'amahoro ni ay'iwabo urakoze cyane jean mugisha ndetse na ndayishimiye mwese muduhamagaye muri rusaka mu gihugu cya zambia bwana safari makuza kuri iki kibazo cya cya ndayishimiye aribaza ese abarwana muri congo ni bande hararwana nde hagati yande
murakoze cyane ndumva congo harimo imitwe myinshi kandi imitwe myinshi yashyizweho na leta uyu munsi wa none bitera agahinda biranababaje cyane urafata nk'akarere ka masisi niko karere kange niko karere mvukamo ni akarere kari gafite ubuhinzi n'ubworozi ni akarere kari gafite ubucuruzi ariko uyu munsi wa none ibyo byose nta bihari nta bihari uyu munsi wa none uramanuka hepfo muri zanjye maboko nyatura zirimo ziragwana na apeseresi kandi barabariye ba guverinoma ari guverinoma bahereje intwaro uramanuka yo hasi za mahanga ibintu ntibicika ahangaha ho turi za rubaya ndetse n'umuvandimwe byo ni umunyakibabi ese uyu munsi wa none abaturage ba kibabi bameze bati ese uyu munsi wa none abaturage ba rubaya bimeze bite aho bageze igihe bakubita umugore bakamwica bikaba ku manyaruhanga n'abandi si abana b'akarere babikora ubwo nanjye ngasaba leta nidufashe nidufashe ite kwirengagiza ikibazo kiri muri congo ite kwirengagiza ikibazo kireba noneho igenda irebe ko yagara umutekano atari kuvuga ngo umutekano urawushingira ku bihugu by'amahanga umuntu ntabwo azagenda ngo ajye guturuka mu burundi ajye guturuka baraba wagina bazana abacacu b'abazungu barirwa bagendera mu modoka nziza bari gutaha amahoteli ariko urasanga umusirikare wa leta yabuze ibyo arya urasanga imiryango yabo yishwe n'inzara ese abo bacancuro bari kuzana nibo bazi ikibazo cya kongo ese nibo bazi ikibazo cy'abakongomani ikibazo nitwe kireba nitwe tugomba kukirangiza urakoze cyane reka ngaruke gato kuri barikeka bwana makuza yari arimo agaragaza zimwe mu ngaruka ziterwa n'uwo mutekano muke avuga abaturage batagishobora guhinga cyangwa se korora wowe urabona ingaruka uyu mutekano umaze kugira ku baturage cyane cyane bo muri utwo turere zimeze zite hanyuma unavuge ku ruhare rw'izi ngabo zoherejwe n'umuryango wa afurika y'uburasirazuba hari igihe habaye imyigaragambyo mu duce dutandukanye twa kivu ya ruguru bamagana izo ngabo hari icyo hari umusaruro izo ngabo zari zatanga muri ako karere ku bazije
bwana munyamakuru reka mbere aho ngaho mbagije mbere y'uko njya ku ngaruka izi ngabo reka ariho mbera izi ngabo umusaruro zatanze ibyo ndabona hari iyi ntambara nguko uriya yabagiye ngo ntabwo abona abarwanya intambara abo ari bo ibyo ndaza kumubwira ko abarwanya intambara ya kongo ari bariya bagiye i rwanda bakaza ni nayirobi bakajya kumvikana iyo ngiyo nta n'imitwe yitwaza indwaro itera akaduruvayo irimwo hano yari irimo izo nama imirwano ikaba yari yarahagaze bakaba bari baje izi ngabo za eyacu zikaba zari zaje bakaba imirwano ikaba yari yarahagaze nta nibyo byaba bindi natangiriyeho kuri bambatse ibihugu imirwano ikaba yari yarahagaze abo rero bagiye bakiherera bakajya muri izo nama nta nibo twavuga ko aribo barwana
ariko reka tugerageze sinzi ko niba ubatsinda cyangwa iki abo ni bande ushaka kuvuga
ndavuga ibi bihugu bya east africa community byagiye iriya muri hamwe na guverinoma ya congo bakajyayo bakavuga ngo no imirwano ntihagarare imirwano ikanahagarara ahari emu venti ruwandi yari iriho hari na bano za nyatura za mayimayi izo zose ntizari ziriho ubwo rero nze nkabona ngakora analize nkabona ko bariya bagiye iriya iza nayirobi na rwanda bakumvikana aribo barwana intambara naho abandi bo nizo ngo bibakoresha gukubitisha imyaka ibintu nk'ibyo ngibyo tugarutse ku ngaruka ingaruka zo ni nyinshi buriya bwana munyamakuru ugeze muri za masisi ukagera muri za rucuru umuturage ku kwica ahangaha akica ingungu agahungira iribaya umukiziru ufite imbunda ni ibindi wagera n'iyo na emuventura nayo iri nayo ni ibyo ngibyo iyi mitwe yitwaje intwaro niyo minyafu hari guverinoma ikaba yafata ikavuga ngo ati abazarendo nibo ndakubitisha emuventura emuventura n'abandi nabo bashyigikiye emuventura ari u rwanda ari ubuganda ari n'ibindi bihugu nge ntabwo ntabwo hano twaje muri ayo mateka baribizi neza nabo bagafata ngo dukubitishe bariya ugasanga abaturage bari kuhaburira imitungo yabo bari gukandamizwa bakabura ukuntu babaho ubuyobozi bubi muri make nibwo muri congo nibwo navuga ngo nabo ntabwo bari gufata ibintu mu maboko ngo bavuge ngo turashinja aba baturage nitwe tubashinzwe ntabwo wafata amaguruparume ngo uvuge ngo amaguruparume ngo ni abana banyu babayobore bataratoze ibyo ngibyo ni ibindi bintu na bano ba emuventura nabo ntabwo wabafata nabo bigiye kubashyira mu baturage oya ini puwapurutu ntibagende iriya mitwe yose bayikureho bakore nimba barayita hehe iyo barayijyana bayikureho ariko abaturage bagira amahoro leta ifite ubwo bushobozi
ubwo bushobozi leta nimba itabufite iri kubona ko itagomba kurwana nabo aho kugira ngo abaturage bagumye bapfe bagumye bagire iki bashaka ukuntu baganira n'iyo mitwe ahasigaye amahoro akaba umuturage agakora akazi ke kuko ntituzahora mu ntambara z'imitwe yitwaje intwaro buri gihe buri gihe ibifite na n'indi porosesise ya politike yakoresha ariko abaturage bagize agahenge urakoze cyane bwana barikeka kuri telefoni reka dufate abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika ishimwe salomo wiriwe neza
wiriwe neza uri hehe
ndi butare mu rwanda ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
igitekerezo mfite nagira ngo mbanze mbashimire ijwi ry'amerika rwose bamwe badutegurira ikiganiro cyiza buriya ikiganiro cya politiki ni ikintu dukunda cyane nk'abantu bakurikirana politiki mpuzamahanga hafi cyane ndetse n'ubukungu twebwe buriya tubona ikibazo cya kongo ntabwo tukirebera mu iforoma y'umutekano mu cyaha muventura nk'uko cisekedi akunda kubyitwaza ahubwo twebwe nk'abapanafurikanisite twebwe tubona kiriya kibazo ni ingaruka z'ubukoroni kujyana n'uyu munsi nanone zitarava ku mugabane wa afurika kuko ugiye kureba ubutegetsi bwose bwagiyeho nyuma y'igicwa rya patrice emerere umumba nk'uko mubizi akaba yarishwe na western union ndetse na eserese zo muri nafu atlantic ariyo leta zunze ubumwe za amerika muri icyo gihe cyo mu ntambara y'ubutita ku bwo gushaka gukorana n'abasoviyete ku bw'umutekano muke wari uri muri kongo ushingiye ku mabuye y'agaciro ubona ko kuva cisekedi ise wa cisekedi murabizi ko ari umwe mu bagambaniye emerere umumba bakamwica n'abaminisitiri bangahe batatu bari muri guverinoma ye babicanye kuva icyo gihe nyine kuko kongo yari ifite amabuye y'agaciro ukabona ko ubutegetsi uko bwagiye bukurikirana n'ubundi ubona ko ari ubutegetsi budakurikira budakorera abakongomani ni ubutegetsi n'ubundi bukurikiza ubukoroni bushya bwafashe imizi ku mugabane wa afurika kuko n'ubundi kisekedi ntabwo afite ubwoba bwa emuventura kuko ariyo iteje umutekano muke ngira ngo muri kongo hari imitwe irenga ijana na mirongo inani igera hafi magana abiri ariko kuko emuventura yo iharanira uburenganzira bwa kariya gace k'uburasirazuba bwa kongo kuko gasa nk'agahejwe ku bwo umutekano muke ukarimo cyane cyane ushingiye ku mutungo kamere wo mu butaka noneho umuvetire gashaka kubohora kugira ngo inavuganire abasa nk'abahejwe bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ukabona ko bafite ubwoko bwe umuvetire ushaka guhirika ubutegetsi bw'ikishasi igafata ubutegetsi ubona ko harimo n'abantu muri muvetire bagifite ibitekerezo bya rumumba nibwo rero ubwoba bacisekeda afite ngewe nk'ikintu rero nasaba nasaba nk'abapanafikaniste bari mu ngabo muri leta ya frd bashaka ukuntu bahirika ubutegetsi bwa cisekedi banakumira n'ubundi butegetsi bwose bukorana n'abanyaburayi na amerika muri congo ubundi bubake bafate umurongo rumumba yari yasize abahaye w'uko congo yacungwa congo igatera imbere congo ni igihugu gikize cya mbere ku isi ku mutungo ngira ngo ntawe yari itabamo ry'agaciro na mba ari nayo mpamvu ubona na za monisiko zihagera zikashinga imizi zihamaze imyaka makumyabiri kongo nibaticungira umutekano nta munyamahanga uzaza kugucungira umutekano kuko umunyamahanga nawe azaza aje kwishakiramo nyine ibyo biri mu butaka nawe ajya gustabiriza ekonomi y'iwabo urakoze urakoze cyane gusa ndiba aho wavuze western union ngira ngo bashaka kuvuga ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi hanyuma ku bijyanye nanone ko uri umupanafricaniste ndibaza ko nanone utakwifuza ko habaho ihirikwa ry'ubutegetsi kandi ku ijwi ry'amerika ntawe duhamagarira kugira ngo ahirike ubutegetsi ku ngufu urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe ariko kuri telefoni dufite na gatorika mozari wiriwe neza
wiriwe neza uri hehe
ndi mu rwanda mu majyepfo mu karere ka kamonyi ikibazo cyawe mu masegonda make cyane
ikibazo igihe urebye ni nk'igitekerezo natanga muri congo urebye ukuntu ibintu bimeze icyaba icya mbere ni ibiganiro ni ibiganiro hagati y'iriya mitwe kuko ibyo bapara byose hatajemo inzira y'ibiganiro ntacyo byatanga yaba ari kisekedi uko bigenda kose nimba ari muvereti urabona bimuteye ikibazo kugira ngo ikibazo gikemuke ni uko bazajya mu biganiro nta kundi urakoze cyane nawe kuri ibyo bitekerezo byawe dusigaje iminota mike cyane kugira ngo tugere ku musozo w'iki kiganiro iminota isigaye reka tuyiharire ikibazo kijyanye n'amatora ateganijwe mu kwezi kwa cumi na kabiri bwana makuza wumvise bimwe mu bitekerezo n'ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika aho benshi bahangayikishije bahangayikishijwe n'ikibazo cy'umutekano muke mu gihe hasigaye amezi atagera kuri ane kugira ngo amatora abe mubona ibintu bihagaze gute ese aya matora azabaho mu buryo muzafata nk'uburyo bunyuze mu kuri kandi mu bwisanzure
urakoze cyane munyamakuru urabona ko ko hasigaye amezi ane kugira ngo amatora abe ese ayo matora araba abantu bose barahunze iwabo barirukanse hejuru y'ababamenesha ese ayo matora araba hari bamwe badafite uburenganzira bwo kuyajyaho kandi ari abakongomani ano matora aragoranye cyane kuko ni ikibazo twakomeje gusaba leta kuva mbere ikagenda yirengagiza icyo kibazo kandi ikibazo irakizi none se ayo matora azakogwa ate ese bamwe bazatora abandi bate gutora none se ko nta byangombwa byari byaboneka kuri bamwe uyu munsi hano turugana tukanabizira mu mayira kandi ari leta yatwimye ibyo byangombwa urabona ari ikintu cyenda kuzakunda none se uyu munsi wa none ko amatora kugira ngo abe habaho pe kampanye kampanye ese iyo kampani uzajya kuyikorera imahanga ahantu hatakiba abantu ese iyo kampani uzajya kuyikorera ingungu hatakiba abantu zagatoye n'ahandi ikibazo kwanza ntihabanze yigwe ukuntu umutekano waboneka sabe leta ya kongo ariyo leta yacu nidufashe izi amasezerano yagiranye na emuvetuwa arahari nibo ubwoba bayagiranye ese kuki twebwe abaturage bashobora ngo bagende batugire ibitambo birengagiza ku masezerano basezeranye ubwabo none se ayo matora barashyira imbere amatora nta mutekano wari waba reba abantu bari gupfira mu makambi bishwe n'inzara bishweho babayeho mu buzima bubi kuki batadufasha ngo umutekano uboneke abari mu nkambi za kanyarucinya iyo hasi za goma ziriya nkambi zose zikikije n'izindi abantu bagende batahe noneho abo ngabo bagenda bitoreza umwanya w'ubudepite ndetse n'abitoreza umwanya w'igihugu bajye basohorera ahantu hari abantu nose uzajya gukora kampanye wakigwa n'ibiti nako n'ibiti nabyo barabimaze
urakoze cyane bwana safari makuza bwana barikeka ku giti cyawe muri aya mezi ane urabona umwuka w'amatora uhagije cyangwa se ari mwiza kugira ngo abaturage bo mu burasirazuba bwa kongo cyane cyane kivu ya ruguru bumve bajya gutora batekanye
murakoze bwana munyamakuru ndamanza nasiza uriya muntu wavuze ngo abantu bahezwe ngo guhezwa byo ntabwo nabijaho kuko abantu bose bari bari mu buyobozi bwa gisivire n'ubwa gisirikare abahezwe n'iyo ntuza ibyo ntabwo mbona tugiye ku aya matora turi guteganya nkurikije ikirangangingo karendiriye ndabona ko igihe cyasize ariko mu mezi ane aya matora njye ndabona ko ku nyungu za politiki hari uko bari kubikora bari kubipuresa kugira ngo yenda njye ndabona ko nibamara gutora perezida wa repubulika njye niko mbibona nyuma y'aho ngaho yenda perezida azaza kunegosiya na emugentura kuko icye azaba yagikuyemo azaba yamaze gukuramo ubuyobozi bwe naho ubundi njye ndabona ko nta aya matora adafite kwirindirwa na bose kuko nka miliyoni itatu imwe zagombye kwiyandikisha ntabwo ziyandikishije ari n'andi uyu munsi nta karita y'itora mfite kuko ubusanzwe bifatira amashyitsi aba ndabona ko ibintu bitari kugenda neza bitari gutegurwa neza tubirindire ndabona ko muri njye ndabona ko nyuma y'amatora hazaba hashobora kuba imvururi ariko amatora yo ari kugenda imikazo babisizemo imbaraga babisizemo ndabona amatora yegereje nubwo makisirituru batazatora na za kwamuti iriya muri mu burengerazuba ni igice kimwe cya nyiragongo ndabona bari kubijyana bari kubyirukansa ariko tubirindira ariko njye ndabona ko nyuma y'amatora hagomba kuba imvururu zo kuvuga ngo ntabwo katazagira keredibilite ayo matora ariko barayapuresa ndi kubona barabigeraho
urimo uravuga ngo barimo barayapuresa kandi bazabigeraho bwana makuza wowe urabona ibyangombwa byose bihari kugira ngo ibyo barikeka avuga ko azabaho hanyuma hagakurikirwa n'imvururu nawe ni ko ubibona
ariko se kuki yirengagiza ikintu nkana ni byiza ko hari bimwe ari kuvuga nkamwemera none uravuga ngo ayo matora azabaho azabaho gute nta myiteguro ihari none se uyu munsi wa none wavuga ngo ubukwe burahari nta bishyingiranwa ufite none se ayo matora arabaho masisi uvuze neza ko nta karita ufite y'itora ariko abandi barayafite none uzajya gutoresha iki imyiteguro y'amatora ntihari kuko turi mu mutekano muke kandi noneho turi kuvutswa uburenganzira bwacu mu masegonda mwana munyamakuru ufashe abantu bafungiwe muri mu nzenzi ya goma inzirakarengane ntibagira umubare ugenda ufate muri ndoro ntibagira umubare ugenda ufate abafungiwe muri makara amarisite yose arahari batagira ingano bazira akarengane bazira uko basa bazira uko bavutse hajyaho ntabwo bafite uburenganzira bwo kujya ku matora amasegonda make cyane barikeka amasegonda makumyabiri isubiza
ngenda mubwira ko ari kuvuga ngo ari masisi ariko ubwo ngubwo hano bari mu myiteguro bari muri rekiritema y'abazakora mu matora mu mabiro de vote abo bita abakeseve abo bita abaforomateri porovensiyo abaforomateri teritoriyo imyiteguro ndi kubona ko ko ibintu biri kugenda mu myiteguro na urakoze urakoze cyane luke barikeka tuvuganye uri muri kongo ndagushimiye cyane
natwe turabashimiye bwana munyamakuru safari nabo twari dusangiye iki kiganiro safari makuza nawe ndagushimiye cyane kubwa kanya wahaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire
murakoze cyane ku mwanya mwaduhereje tukaganira ku bibazo biri mu karere k'iwacu urakoze cyane nshimire namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mwagize uruhare muri iki kiganiro nshimire injeniyeri nashibona wamfashije mu buhanga bw'ibyuma nadia taha niwe wegeranyije iki kiganiro muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye edi rwema reka mbasezereho mbararika ibindi biganiro byacu ku ijwi ry'amerika no mu kanya isa kumi n'ebyiri tubagezaho amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari mukomeze muryoherwe na gahunda z'ijwi ry'amerika